bandanya kumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muyumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu inshuti zacu mwiriwe neza muri kumwe na jowe diane n'ahazwe
fidel niyo ngabo zimwe mu ngingo nkuru nkuru z'amakuru tugiye kubashikiriza icegera c'umukuru w'intwazangabo muri kongo yagendeye aba mu misozi ya minembwe iherereye mu ntara ya kivu y'epfo twamusabye kugira ngo inka zigende asekirize population ibintu byose kugira ngo rero noneho haba umutekano bivuye muri leta kuko leta niyo yabuze
uyu ni umwe mu bayobozi b'abanyamurenge bo muri teritwari ya minembwe mu ntara ya kivu y'epfo muri kongo yumvikanisha ingene amahoro yogaruka mu karere kabo imiryango cumi n'itanu yo muri kenya yaburiye ababo mu isanganya y'indege mu bwoko bwa boying amajana indwi na mirongo itatu n'indwi max mu kwezi kwa gatatu n'umwaka yansi indishyi y'akababaro yemerewe n'iyo kompanyi ya boying ifatwa ry'ubwato bw'igihugu ca irani bwikekwa ko bwarimwo ingunguru z'ibitoro kongereje icuka kibi kiri hagati ya irani na leta z'ubumwe za amerika urwego rwa gisirikare muri sudani n'urunani rw'abaharanira demokarasi byashitse ku masezerano yo gusangira ubutegetsi idonido y'izo nkuru zose duce ku masonga ni mu kanya isase mugume ku maradiyo yanyu mwongere mudukurikirane kuri interinete we zitatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com duhere ku makuru avugwa hirya n'ino na mugenzi wacu fidele niyongabo fidele urakoze diane duhere ku makuru yerekeye iran ifatwa ku nkengera z'ikigobe cya gibraltar no musi ku munsi wa gatatu muri antunga w'iyindwi ry'ubwato bunini cyane bw'igihugu cya iran bwikekwa ko bwari butwaye ingunguru imiliyoni zibiri z'ibitoro by'icyo gihugu byongereje icuka kibi kiri hagati ya leta zunze ubumwe za amerika na iran abategetsi ba iran bavuga ko ifatwa ry'ubwo bwato muri iyi ndwi ryakozwe n'inteko zidasanzwe z'ubwongereza ryabaye ku mabwirizwa ya amerika ubwo bwato buvurwa ko bwariko butera buja mu gihugu ca siriya abategetsi ba iran bavuga ko ifatwa ry'ubwo bwato riciye kubiri n'amategeko yamara abategetsi b'ubwongereza bavuga ko bariko bubahiriza ibihano umuryango w'ubumwe bw'uburayi wafatiye leta ya perezida w'igihugu ca siriya bashar al assad umuhanuzi mukuru wa perezida wa amerika john bolton yihutiye kwakira neza ifatwa ry'ubwo bwato bw'igihugu cya iran mu butumwa bwiwe ku rubuga twitter bolton yavuze ko ari inkuru ishimishije amenyesha ko ubwo bwato bwari butwaye ibitoro by'igihugu cya iran mu birenga ku bihano by'umuryango w'ubumwe bw'uburayi yavuze ko amerika n'ibihugu bicuditse bizobandanya gutuma abategetsi ba iran na siriya badakura inyungu mu budandaji butemewe n'amategeko abategetsi b'ibihugu by'iburaya bariteze inyishu ya iran mu bisa n'uko iyo nyishu izokwibonekeza mu kigobe cya ormuz iran iza yaragirijwe na amerika ko yageramiye ubwato butari buke butwara ibitoro mu kigobe ca ormuz urwego rwa gisirikare ruyoboye igihugu ca sudani muri iki gihe n'urunani rw'abaharanira demokarasi vyashitse ku masezerano yo guhagarika ubutegetsi yo gusangira ubutegetsi mu kiringo fata kibanza kizoshikana ku ntwaro y'igisivili ayo masezerano arimwo gushiraho leta yigenga iyobowe n'umushikiranganji wa mbere mu kiganiro yabamenyesha amakuru no munsi wa gatanu intumwa y'umuryango w'ubumwe bwa afurika mohamed el hassan rabat yatangaje ko izo mpande zibiri zumvikanye ku vyerekeye gushiraho urwego rwigenga ubuyobozi bwabwo buzogenda buraherekanywa hagati y'igisirikare n'abasivile mu kiringo c'imyaka itatu canke irenga gato ku bwa rabat izo mpande zompi zarumvikanye kandi ko urwo rwego ruzoba rugizwe n'abasirikare batanu n'abasivile batanu hazo kwiyongera ko kandi ikibanza cy'umusivili azwi azi ivya gisirikare ayo masezerano yashitswe ko inyuma y'iminsi ibiri y'ibiganiro bikomeye vyabereye ku mugwa mukuru wa sudan khartum bishobora guhagarika uruhagarara rwa politiki rwari ruhari kuva igisirikare gikuye ku butegetsi perezida omar al bashir mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ibiganiro vyerekeye amasezerano yo gusangira ubutegetsi vyari vyasambutse ku itariki zitandatu z'ukwezi kwa gatandatu igihe inteko zijeje umutekano zagerageza gushwiragiza abari mu myerekano imbere y'icicaro gikuru c'igisirikare c'igihugu mu gice kiri hagati ku mugwa mukuru khartum abantu barenga amajana abiri na mirongo itanu barishwe kuva umugumuko wo kwiyamiriza perezida al bashir utanguye mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muhandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya imiryango cumi n'itanu yo mu gihugu ca kenya y'abantu bishwe mu isanganya ry'indege mu bwoko bwa boeing amajana indwi na mirongo itatu n'indwi max mu gihugu ca ethiopia mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka bariyamirije iciyumviro cashikijwe n'isosiyete boeing co kubahindisha akababaro mu kuvuga ko bazokwitwarira iyo sosiyete muri sentare umushingwamanza w'iyo miryango irungu kangata yatangaje uno munsi kuwa gatanu ko ababuranira biyamirije ibiganiro vyobera hanze ya sentare isosiyete boeing ihanganye muri iki gihe n'imanza zitari nke zashingishijwe kuva indege zibiri z'iyo sosiyete zo mu bwoko bwa boeing amajana indwi na mirongo itatu n'indwi max zigize impanuka imiryango y'abari mu ndege yo mu bwoko bwa boeing amajana indwi na mirongo itatu n'indwi max isosiyete y'indege itwara abantu yagize isanganya mu mazi yegereye igihugu cya indonesia bariko barondera kumvikana n'iyo sosiyete boeing yamara imiryango y'abapfuye mu isanganya ry'indege itwara abantu y'igihugu cya ethiopia ethiopian airlines barindiye gushika hari ivyinshi bimenyekanye ku vyerekeye isanganya ry'izo ndege zibiri isosiyete boeing yatangaje ku munsi wa gatatu ko izotanga miliyoni ijana y'amadolari agenewe gufasha imiryango n'abo impanuka zibiri z'indege zayo zagize ko ingaruka izo mpanuka zibiri zahitanye abantu amajana ane na mirongo abantu amajana atatu na mirongo ine na batandatu abanya Algeria ibihumbi n'ibihumbi bihereje amabarabara n'umunsi wa gatanu aho basaba ubuyobozi bushasha bugendera kuri demokarasi muri Algeria bahimbaza kandi intara yo kwikukira y'igihugu cyabo mu gihe ingingo zikomeye zerekeye umutekano zari zafashwe abantu ibihumbi n'ibihumbi bafite amabendera y'igihugu ku rutugu mu mutwe no mu gikiriza baje ku mugwa mukuru wa Algeria Alger uno munsi wa gatanu mu myerekano mu bisanzwe uno munsi wari umunsi w'akaruhuko ugenewe guhimbaza intare yo kwikukira igihugu cyabo cyanonse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri n'indwi igiri ya mirongo ibiri yikurikiranya y'imyerekano yakuye ku butegetsi perezida abdelaziz bouteflika mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda abari mu myerekano bariko kandi berekana ishavu ryabo kwihagarikwa mu ndwi iheze ry'abantu batari bake berekana ibimenyetso vy'ababerbere na rakdar burega umusekombatano w'ingwano yo kwikukira kw'igihugu ca Algeria abategetsi bagirije abo bantu ko bariko bageramira ubumwe bw'igihugu mu guhimbaza akaranga kabo k'ububerbere bongeye bavuga ko Lakdar Burega afise imyaka mirongo umunani n'ibiri ariko aca inkokora igisirikare mu kunebagura umutegetsi mukuru w'igisirikare imyerekano y'uno munsi wa gatanu abategetsi barungitse igitigiri kinini cyane c'abapolisi batse ababerbere amadarapo abaranga abateguye iyo myiyerekano y'uno munsi wa gatanu bizeye ko izoha ingufu nshasha umuhari wabo wiciyemo ibice ku byerekeye ukugene hoba ihinduka rirama mu gihugu
akoze mugenzi wacu fide niyo ngabo kuri ayo makuru avugwa ijya hino ku isi radiyo ijwi ry'amerika mukomeje kumva mu kirundi no mu kinyarwanda turi no kuri interinete yacu wezi itatu radiyo yacu vewa akaburungu komu amakuru yo mu biyaga bigari ni mu kanya avuga mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu vy'umutekano ayicegera c'utwara igisirikare muri repubulika iharanira demokarasi ya congo lieutenant general gabriel amis tango fort yagendeye kuri uno wa gatanu abanyagihugu ba mu misozi ya minembwe iri mu ntara ya kivu y'epfo yemereye abanyagihugu ko ikibazo c'imirwi irwanira muri ako karere catumye abarenga ibihumbi ijana mirongo ine bata izabo kigiye guhagurukirwa inkuru ya mugenzi wacu muri congo vedaste ngabo
Lieutenant General Gabriel Amisi Tanguforo arekejwe n'abandi bajenerali bane bakorera mu karere ka gatatu k'igisirikare ndetse na secteur opérationnel Sokola de Sud Kivu bageze mu minembwe ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu bavuye mu ntara Kivu y'amajyaruguru aho baje kurangiza imitwe yitwaje ibigwanisho imaze amezi atanu yica abaturage ikanyaga n'amatungo ndetse igatwika n'amazu uyu mugaba mukuru wungirije w'ingabo za repubulika ya demokarasi ya kongo mu nama yamuhuje n'abaserukira amoko y'abanyamurenge ababembe abafurero ndetse n'abanyintu yasabye yuko buri bwoko bwagaragaza igitera intambara ndetse n'icyakogwa kugira ngo amahoro yongere agaruke muri aka karere k'imisozi miremire minembwe bigabo bigira umwami timote wari uhagarariye abanyamurenge muri komisiyo yigaga kuri izi ntambara zibasiye akarere k'imisozi miremire minembwe mbwe yeretse liyetena generale gabriel amisi tangufor uburyo abanyamurenge bibasiwe n'abamayimayi bafatikanyije n'inyeshamba z'abarundi zared'itabara maze agira icyo asaba uyu mugabo mukuru wungirije w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twamusabye yuko agomba gusekirize ibintu n'abantu tumubwira intambara zakera kuko tuzarwanwa n'amoko menshi ariko leta nditwiteho ndidutabare duhera ku masakira zakozwe zakabera nabyo urabwaguye n'uburyo ahantu tuzadusura hose hari ikipe na mayimayi n'ubu yarwanya guverinoma ariko ntabwo ko ubunyamurenge buramurwanya ariko rero mayimayi zirwanya guverinoma noneho bakayirekerera bagasa n'aho ari ubwoko bayirwana kandi ari mayimayi yayirwana ikarwana na guverinoma aho kuvuga ngo bayirwanye bakareka ikarwanya abanyamurenge igatwika amazu twamusabye kugira ngo inka zigende asekirize population ibintu byose kugira ngo rero noneho habe umutekano bivuye muri leta kuko leta niyo yabuze ku ruhande rw'amoko y'abafurero abanyintu n'ababembe bari bagarariwe na chef Nalibwin Moninga batuza agatoki y'ubwoko bw'abanyamurenge kuba aribo ntandaro y'izi ntambara bitewe n'uko basuzugura andi moko hanyuma abasore babo bagasura inka mu rurenge bitwaje imbunda Nalibwin Moninga nawe yagize icyo asaba Lieutenant General Gabriel Amisi Tanguforo amajambo ya mbere twashimiye koko leta ya Kongo yatugezeho kandi ikurikirana ibibazo byacu dufite muri kino gihugu byatuburije amahoro muri aya amoko ane aba muri iki karere ijambo twamubwiye twamubwiye ijambo rya mbere ngo twebwe tweneye amahoro ijambo rya kabiri turamubwira ngo twagowe n'indambara zizi izi gurupe zitwaye indwara kinyume na sheriya gurupe mayimayi gurupe nyagumino gurupe bishambuke ibiroze bishambuke na gurupe yatwirwaneho nizo zatubujije amahoro none tukeneye ngo igisirikare cya Kongo gitufashe kuvuga ngo gifashe umwanya wacu wa mbere kuvuga ngo kikure ibyo ngibyo mu basivili gadi mukiza nzabinesha aragaruka kuri bimwe uyu mugabo mukuru wungirije w'ingabo za repubulika ya demokarasi ya kongo liyetena generale gabriel amisi tanguforo yasezeranyije abaturage bo mu minembwe tubwiye gusubira kubahirisha ubutegetsi muri aka gace kose kandi muri icyo gihe tugiye gukoresha imbaraga tuzohangana n'icyo cyose cyahungabanyaga umutekano guhera uh, ku muntu wese witwaje ibirwanisho aba bariya b'amagurupe arme bariya bitwaje ibirwanisho n'ababa basivile batunze imbunde abo bose ati noneho tugiye guhangana nabo kandi tugiye gukora ntitubabwire uko tuzabikora ariko yemeye yuko bagiye kubikora kugira ngo bagarure umutekano mu karere kose mwumenya yuko generale gabriel amisi tanguforo akorera uruzinduko mu minembwe nyuma y'aho mu cyumweru gishize perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo felix Tshisekedi ategekeye abasirikare kurwanya imitwe yitwaje ibigwanisho muri teritwari ya mahagi na jungu ndetse no mu minembwe ho mu ntara y'Ikivu y'amajyepfo vedaste ngabo ku bw'ijwi ry'amerika ubuvira mu ntara y'Ikivu y'amajyepfo vedasite ngabo urakenuye mu gihugu cy'u rwanda naho sierra leone n'ico gihugu vyasinyaniye amasezerano arimo koroherezanya mu guhana amaviza ariko ku badiplomate ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu asumta kaboye
amasezerano yasinywe arimo y'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi ubufatanye mu rwego rwa politike ndetse n'ayo gukuriraho viza ku bafite pasiporo z'abadiporomate n'iz'abayobozi bo mu bihugu byombi aya masezerano yasinywe kuri uyu wa gatanu ubwo perezida kagame na madabiyo wa sierra leone bari bamaze kuganira ku ruhande rwa sierra leone aya masezerano yashyizweho umukono na minisitiri w'ububanyi n'amahanga na bera farida tunis naho mu rwanda hashyirwaho umukono n'umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ushinzwe umuryango wa afurika y'uburasirazuba burasirazuba ambasaderi olivier nduhungire perezida kagame yashimiye mugenzi we wa sierra leone julius madabio kuba yarifatanije n'abanyarwanda mu kwizihiza ku nshuro makumyabiri na gatanu ibirori by'umunsi wo kwibohora anamushimira ku masezerano yari amaze gushyirwaho umukono the agreements that we will sign shortly reflect our wish to strengthen bilateral cooperation.
Amasezerano dusinye arashimangira ubushake bwacu bwo guteza imbere imikoranire kugira ngo twongerere amahirwe abaturage bacu yo kurushaho gukorana nk'abanyamuryango b'Afurika yunze ubumwe. Tuzakomeza gukorana cyane ku mishinga yihutirwa y'umugabane wacu nk'imikorere myiza y'umushinga w'isoko rusange rya Afurika ibihugu byacu byombi byamaze kwemeza mbere y'uko ritangizwa ku mugaragaro mu nama itaha izabera muri Niger. Perezida Madabio yavuze ko u Rwanda ari igihugu cyageze kuri byinshi bityo igihugu cye gishaka kuganira n'u Rwanda bagasangira ubunararibonye mu miyoborere n'imikorere myiza aragira ati twanyuze mu ntambara ishyamiranyije abanyagihugu ejo bundi aha haza ebola ndetse n'inkangu ibi byose byibasiye imijyi yacu myinshi gusa ntitugomba guhera muri ibi twaje hano kuko dushaka kumenya uburyo mwabigenje kugira ngo musohoke mu bibazo mwanyuzemo turavuga isoko rusange ry'umugabane niba tugomba gucuruza hagati yacu ni ngombwa ko tugira umubano mwiza uhereye ku rwego rwo hejuru Jules madabi uyobora igihugu cya sierra leone yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa kane umwaka ushize wa bibiri na cumi n'umunani ku majwi mirongo itanu na rimwe n'ibice umunani ku ijana ku nshuro ya mbere u rwanda rwohereje uruhagarariye muri sierra leone bwana harebamungu matiyasi mu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi perezida wa sierra leone Jules madabiyo yageze mu rwanda ku wa gatatu w'iki cyumweru aje mu birori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka makumyabiri n'itanu u rwanda rumaze rwibohoje asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali hasumta kaboyi na wewe urakoze umushikiranganji wa mbere w'ubuyapani shinzo abe yatangaje ko inama ya g20 y'ibihugu bitunze iheruka kubera mu gisagara ca osaka mu buyapani yagenze neza ndetse ko abayitabiriye bumvikanye ku bitari bike naho yaranzwe n'amacakubiri ico bikoze ivyo abayitabiriye batumvikanye ko ku bwa shinzo barabifukafutse ibindi nabo navyo bavyegeza imbere inkuru tubaza mugenzi wacu akorera mu biro vy'ijwi ry'amerika mu bwongereza za venuste nshimiyimana imyaka cumi n'itatu irashize isi izengerejwe n'ingaruka z'ihanantuka ry'ubukungu icyo gihe inama y'ibihugu cumi n'icyenda bikungahaye ku isi hamwe n'ibiri mu nzira y'amajyambere wongeyeho umuryango w'ubumwe bw'uburayi nibwo yagaragaje ko hari ikimaze iyo nama ya g20 yafashe icyemezo cyo kubungabunga amasoko ngengabukungu yari ameze nk'ari mu muhengeri maze ituma ubukungu bw'isi buzibukira igihombo cyari kuba kinini kurushaho kuva icyo gihe ariko iyi nama iba buri mwaka yaranzwe n'umusaruro udashamaje kutabonera ibisubizo ibibazo biriho ndetse no kutumvikana inama yabaye uyu mwaka ntaho itangira izayibanjirije n'ubwo bwose nta bateranye amagambo mu ruhame uretse gusa ubukonje bwagaragaye igihe minisitiri w'intebe w'ubwongereza Theresa May yaramutsaga perezida w'uburusiya Vladimir Putin ahubwo abantu bari bahanze amaso perezida Donald Trump aramukanya na Kim Jong Un igihe bahuriraga mu karere katarangwamo imirwano hagati ya Korea zombi kuri bamwe rero rero iteraniro ry'iriya nama ryahindutse nk'ikimenyetso cy'amacakubiri aranga isi aho ibihugu bigorwa no gukosora ibyo bitumvikanaho kubera uburyo bushya bwo guhahirana hagati yabyo butandukanye n'amategeko yarashyizweho nyuma y'intambara yo muri mirongo ine na gatanu aganira n'ibiro ntaramakuru by'ubufaransa afp umushakashatsi thomas bern w'umunyakanada yavuze ko g20 ishingwa yari nk'urubuga rwo guhahirana atari ku magingo ayo umuntu yakwibaza niba hari akamaro igifite abahagarariye umuryango w'ubumwe bw'uburayi mu nama yamaze iminsi ibiri ibera mu mujyi wa Osaka bari mu biganiro bya mpanguhe bashaka abayobozi bakuru bazasimbura bariho bashyize umukono ku masezerano y'ubucuruzi n'ibihugu bya Amerika y'amajyepfo ndetse basinya n'andi n'igihugu cya Vietnam nyuma y'imyaka myinshi barananiwe kumvikana perezida w'uburusiya Vladimir Putin yatangarije Osaka ko ibyiyumviro by'uko ibyemezo birebana n'ubukungu bifatwa na abantu bake bafite imari aho gufatwa n'inzego rusange zihuriweho na benshi ibyo bita liberalisme mu gifaransa bivuyeho hagati aho minisitiri w'intebe w'ubuyapani shinzo abe yari yavuniye ibiti mu gutwi adashaka kumva inkuru ze y'amahanga imuhamagarira kubuza abarobyi b'abayapani gusubukura uburobyi bw'amafi yo mu bwoko bwa barene nyuma y'imyaka itatu bahagaritse abarwanya ubwo burobyi bavuga ko biramutse bibaye byaba bigaragaza ukuntu ibihugu byirirwa bivuga ko amategeko mpuzamahanga agomba kubahirizwa kandi bitabikozwa mu ijambo yavuze asoza inama ya osaka minisitiri w'intebe shinzo wabe yavuze ko inama yagenze neza avuga ko abari bayirimo bashoboye kubona aho bahurira ku kibazo cy'imihindukire y'ibihe n'ubwo bwose hari byinshi batumvikanyeho yagarutse kandi ku masezerano agenga imicungire myiza y'inyanja ngo zitaba iyarara ubudasumbana hagati y'abagabo n'abagore no kurwanya ruswa muri rusange yemeje kandi ko ubukungu ubukungu butiyongereye cyane kandi ko bushobora gusubira inyuma kubera intugunda zishingiye ku bucuruzi na politiki ziyongereye abateguye iyi nama kandi bishimiye ko perezida donald trump w'amerika na Xi Jinping w'ubushinwa babaye bahagaritse intambara yabo ishingiye ku bucuruzi batanze agahenge rero abategetsi ba leta zunze ubumwe za amerika bavuze ko uwo mubonano kuwitirira inama ya osaka ntaho bihuriye ngo n'ubundi bari basanzwe babiganiraho kandi ngo bizakomeza ababikurikiranira hafi kandi bahamya ko nubwo bwose ubushinwa na amerika byatanze agahenge ngo nta kigaragaza ko ibyo bihugu byombi bizahagarika amashyari nta ntambwe yatewe ku byerekeranye no kubahiriza amasezerano yo kubungabunga isi habayemo gusa kuvuga ngo amasezerano yashyiriweho umukono i Paris azubahirizwa ariko nibutse ko amerika yasinyuye dore hashize imyaka ibiri amerika yanatangaje ko itemera ibikubiye mu itangazo risoza inama ku byerekeranye n'imihindukire y'ibihe nuko rero yari venusta nshimiyimana tumira amate gatonya hanyuma duce tubandaniriza ku makuru y'imikino na siporo
nk'uko rero mu bimenyeye igikombe igice cy'umunani gishyira cya nyuma cy'inkino zo guhiganirwa igikombe cya afurika cy'ibihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda cyatanguye mu kanya i Cairo mu minsi n'inkino zibiri nizo ziri ku rutonde uno munsi muri uyu mwanya Maroc iriko irakina na Benin gushikuba akaba ari igitsindo ku kindi mu gice ca ca kabiri c'urukino mu gihe mu mwanya inyuma yaho Uganda iza gukina na Senegal idonido twumvirize umumenyesha makuru wacu Desire Hatungimana
twihweje mu nkino zabaye mu matsinda Maroc iri mu bihugu bike byashoboye kurangiza inkino zo mu matsinda idatakaje urukino na rumwe icyo gihugu cyaragaragaje ko gifise abakinnyi bakomeye kandi niko baravyerekanye umumenyereza w'uwo mugwi Herve Renard ari mu bamenyereza bamoka mu gihugu cy'ubufaransa bamenyereye cyane umupira wo muri afurika inyuma y'igikombe yatwaye amenyereza zambiya mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri n'ikindi yatwaye amenyereza cote d'ivoire mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu uwo mumenyereza nta kindi Maroc imurindiriye ko atari igikombe icyo gihugu cya maroke rero naho gihabwa amahirwe na bene yarerekanye ko itoroshe mu kurangiza inkino zo mu matsinda idatsinzwe kandi yahuye n'ibihugu bitoroshe nka ghana na cameroon urukino narwo rw'isaha zitatu z'ijoro ruza guhuza uganda na senegal narwo nyine ntiruzoba rworoshe kugeza uno munsi uganda yarerekanye ko ari umugwi wifashe muri kano karere ka afurika y'ubuseruko kanatsinda mu migwi ine yo muri kano karere niwo wonyine usigaye muri iryo higanwa imbere ya senegal uganda naho atari ihabwa amahirwe ishobora gutangaza abantu imbere y'uwo mugwi kugeza ubu utarerekana icyizere uhabwa senegal ikinisha abakinnyi nka bose bakina mu cyicaro cya mbere i burayi keretse urukino yakinye na kenya nta bitangaza irerekana kugeza uno munsi muri runo rukino rwo kuri uno wa gatanu icyo gihugu gitegerezwa kuhagabira imbere ya uganda ikinisha inguvu zidasanzwe uganda ariko yamaze iminsi ibiri itimenyereza kuko abakinnyi bari muri yegeregere basaba agashirukabute kabo batari bwahabwe iyo minsi bamaze batitegura ishobora kubakorako kuri uno wa gatandatu naho isaha cumi na zibiri niho hitezwe urukino rukomeye cyane ruzohuza kamerun na nigeria iyo migwi iri mu bihangange vya afurika biragoye kuvuga uwusumbya amahirwe uwundi kamerun ifise igikombe cy'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi intego y'icyo gihugu ni ugutwara igikombe c'uno mwaka ariko yohagabira imbere y'umugwi wa nigeria ufise abakinyi bakiri bato kandi bafise ubuhinga ariko amahirwe y'ivyo bihugu yo kurengana iyo ntambwe asa n'ayangana isaha zitatu z'ijoro misiri ikinira muhira izokina na afurika y'epfo ata buhinga bukomeye yigeze yerekana mu nkino zitatu zo mu matsinda misiri yarangije izo nkino mu matsinda idatsinzwe urukino na rumwe iri mu migwi ihabwa amahirwe akomeye cyane yo gutwara igikombe c'uno mwaka kiretse ko ikinira muhira ico gihugu ca misiri gifise abakinyi bakomakomeye cyane barongowe na Mohamed Salah yafashije n'umugwi wiwe wa Liverpool gutwara igikombe gihuza imigwi yabaye ya mbere iwabo mu bihugu vya Buraya umugwi wa Afurika y'Epfo kugira utsinde Misiri ni igikorwa kitoroshe na gato naho atakidashoboka mu mupira w'amaguru na cane cane mu rukino rumwe ariko Misiri imbere y'abakunzi bayo baba buzuye ibibuga mu gihe ku bindi bibuga haba hasa n'ahagaragara keretse impanuka niyo ifise amahirwe menshi yo gutsinda urwo rukino desire hatungimana kigali ijwi rya amerika urakoze desire hatungimana tubamenyeshe ko mu rukino ruriko ruba hagati ya maroc na benin igice c'urukino c'iminota mirongo icenda yagenewe urukino rw'umupira w'amaguru irangiye ari igisindo kimwe kuri kimwe maroc yari yaronse penalti irahusha bagiye rero kuja mu gice cy'inyuma y'igice cy'iminota mirongo icenda yahariwe urukino rw'umupira w'amaguru mu bisanzwe eh, kimara iminota mirongo itatu niyo baguma banganya baza kuja mu mapenalti ariko reka turindire turabe uko biza kugenda Uh, mu rwanda tuve rero mu gikombe cy'ibihugu vya afurika kiriko kibera mu misiri Eh, tuze mu rwanda aho havugwa i- ihiganwa rya sekafa kagame cup rizotangura kuri uyu wa gatandatu kuri telefone tukaba turi kumwe n'umumenyeshamakuru wacu jean claude munyandinda wiriwe jean claude
Wiriwe neza Fidel.
woducira ku mayanga ivyerekeye iryo higanwa rya sekafa kagame cup
Urakoze Fidel, nibyo koko uh, guhera ejo kuwa gatandatu hazatangira eh, irushanwa ry'umupira w'amaguru ry'i- ry'amakipe eh, agize Sekafa. Ubu ni irushanwa ryo bita Kagame Cup aho amatsinda agomba guhatana ni amatsinda ane buri tsinda ririmo amakipe ane ubwo ni amakipe cumi n'atandatu nihuse rero nababwira ko ku munsi w'ejo guhera saba eh, za kumanywa ikipe ya ligani yo muri somaliya niyo izafungura ihura n'ikipe yo muri zambiya umukino uzatangira isaa sita ukabera kuri saa sita umukino ikipe Green Eagles, APR FC ndetse na Pro Lions. Ku cyumweru rero hari imikino mu matsinda abiri ari itsinda B ndetse n'itsinda A uhereye eh, isaa saba ku cyumweru bandari yo muri kenya izaba ihura na kcca yo muri uganda hanyuma guhera saa cyenda n'igice azaba muri tanzania ihura no mukura vitori siporo aya makipe agize itsinda rya kabiri ari ryo be azahurira kuri stade huye i butare hanyuma mu itsinda rya mbere bazakinira ah, bazakina nabo kuri stade ya kigali i nyamirambo naho hari imikino iteganyijwe ku cyumweru aho guhera isaa saba ikipe ya kcm yo muri tanzania izahura na atabara yo muri sudani y'epfo hanyuma Rayon Sport yo mu Rwanda igacakirana n'igihangange Tupisa Mazembe yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni guhera saa cyenda n'igice rero aya makipe yombi aya makipe yose uko ari ane agize itsinda A akazahura ku stade ya Kigali i Nyamirambo nuko rero imikino y'ikurikiro iteye Fidel guhera ejo ndetse no ku cyumweru naho gutegura iryo higanwa byagenze neza bi- byifashe neza
Eh, umuntu yavuga ko gutegura irushanwa byagenze neza cyane cyane ko ibibuga birateganyijwe hazakoreshwa ibibuga bitatu ari byo ibibuga- ikibuga cyo ku stade ya kigali i nyamirambo hari ikibuga cyo kuri stade y'i rubavu ku gisenyi ndetse n'i butare ibibuga rero ko ari bitatu neza kwinjira eh, gutwara abantu kubacumbikira nabyo biri ku murongo cyane cyane ko abayobozi ba sekafa bavuga ko ubushobozi bw'amafaranga buhari cyane cyane ko hari n'irushanwa risanzwe riterwa inkunga n'umukuru w'igihugu w'u rwanda ari nayo mpamvu baryise sekafa kagame cup turagushimiye yari umumenyeshamakuru wacu jean claude munyandinda ari i kigali mu rwanda
mu kanya turava duhana agahindukira ariko imbere y'uko tugahana reka fidel niyo ngabo tugusubize mikoro utwubwire mu ncamakamakuru y'ijya n'ino ku isi nashaka gusubira kwibutsa abakunda umupira w'amaguru bariko bakurikirana igikombe cyo muri afurika kiriko kibera mu misiri mu rukino ruriko ruraba hagati ya maroc na benin ubu igice cya mbere eh, cy'igice cy'inyuma y'iminota mirongo icyenda yagenewe urukino rw'umupira w'amaguru kigiye gutangura c'iminota cumi n'itanu nyuma yaho atawutsindanye bongere ko naho ah, umuntu yotsinda iyi ni iminota cumi n'itanu eh, bidakunze muri iyo minota mirongo itatu baje mu mapenalti Eh, gushika ubu rero maroc na benin n'igitsindo ku kindi iminota cumi n'itanu ya mbere inyuma y'iminota mirongo icyenda ikaba itanguye twabwiye kwifatwa ku nkengera z'ikigobe ca gibraltar ku munsi wa gatatu w'indwi eh, ry'ubwato bunini cyane bw'igihugu ca iran Eh, bwikekwa ko bwari butwaye ingunguru eh, imiliyoni zibiri z'ibitoro eh, by'ico gihugu Eh, vyongereje icuka kibiri kiri hagati ya iran na leta zunze ubumwe za amerika abategetsi ba iran bakaba bavuga ko ifatwa ry'ubwo bwato muri iyi ndwi ryakozwe n'inteko zidasanzwe z'ubwongereza ryabaye ku mabwirizwa ya amerika ubwo bwato bwakobwa ariko butera buja muri siriya twabwiye ko urwego rwa gisirikare ruyoboye sudani muri iki gihe n'urunani rw'abaharanira demokarasi bashitse ku masezerano yo gusangira ubutegetsi mu kiringo mfatakibanza kizoshikana ku ndwara y'igisivili ayo masezerano arimo gushyiraho leta yigenga iyobowe n'umushikiranganji wa mbere turongeye tubabwira ko imiryango cumi n'itanu yo mu gihugu cya kenya y'abantu bishwe mu isanganya ry'indege yo mu bwoko bwa boeing amajana na mirongo itatu n'indwi max mu gihugu cya etiyopiya mu kwezi kwa gatatu yiyamirije icyiyumviro eh, cyashikijwe n'isosiyete boeing cyo kubaha indishyi y'akababaro mu kuvuga ko bazokwitwarira iyo sosiyete muri sentare abakoze fidele niyo ngabo nanje diane nahazowe mwari kumwe kuri mikoro hamwe na fasile gebehu yegeranije amadri twemye ku izina rya bagenzi bacu mu kirundi no mu kinyarwanda tubifurize kubandanya mururanirwa mu vyo murimwo hano makuru mushobora kongera kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com mugira ijoro ryiza na wikende nziza ku baja bayitanguye